iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki icumi y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na federika nkurikije na edi rwema agiye kudushikiriza inshamake y'amakuru akomeye avugwa mu Burundi no mu Rwanda muri iki gihe urakoze Frederic aya makuru reka tuyahere mu Rwanda umuryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urashinja igisirikare cy'u Rwanda ibyaha birimo kwica urubozo imfungwa mu cyegeranyo kigizwe n'amapaji hafi mirongo icyenda n'umwe uwo muryango ugaragaza amakuru y'abantu ijana na bane bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko muri za kasho za gisirikare hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na bihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri icyo cyegeranyo Human Rights Watch yemeza ko abakorewe iryo yicarubozo biganjemo abakekwa kuba bakorana n'imitwe y'abatavuga rumwe na leta irimo umutwe wa FDLR abandi bavugwa ko uburenganzira bwabo bwahohotewe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda ngo ni abashinjwa kuba baragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri icyo gihugu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane Human Rights Watch ivuga ko abahohotewe bavuganye nabo bayibwiye ko bategetswe gushyira imikono ku makuru atari yo babanje gushyirwaho iterabwoba ry'uko batabikoze bakwicwa icyo cyegeranyo kinashinja abacamanza n'ubushinjacyaha bw'u rwanda kuba bwarirengagije ibirego by'abakorewe ibyaha n'igisirikare cy'u rwanda mu burundi mu ntara ya karusi haravugwa urupfu rw'abantu barindwi bapfuye impfu zitandukanye kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana fidel aba bantu bazize iki
abo bantu byose byatanguye mu masaha ya saa tatu arenga gato nk'uko twabibwiwe n'ababa kuri uwo mutumba aho byabereye umutumba wa rweya uri muri komine ya buhiga uwitwa claude nirandekura niwe yavuye bavuga ko niba yari yafashwe bimeze nk'ibisazi afata umupanga arengera kuwitwa serigio aramutemagura atema n'umugore we n'umwana wiwe bari kumwe ubundi aca aturira amazu cumi n'imwe muri iryo turigwa ry'amazu cumi n'imwe abandi bantu batatu barapfuye baturiwe muri ayo mazu nawe rero yaje kuyica bamutoye yimanitse ku giti ese abo mwavuganye hari impamvu babona yaba ariyo yabaye intandaro y'uwo muntu gufata icyo cyemezo cyo kwica abo bantu bose
abo twavuganye ku mutumba wa rweya bavuga ko uwo mugabo yari umugabo mu bisanzwe yari asanzwe akomeye mu mutwe yakora akazi k'ububaji abantu benshi bamwitura ngo ariko ejo bo bavuga ko bari bamushuhuye ariko kandi muri ako gashure bamushuhuriye ku muryango yahora yita yuko ngo ari abarozi uwo muryango wa seregiyo ni n'amakuru yemezwa n'igipolisi mu matoza bamaze gukora inzego z'umutekano ziravuga iki kuri ubwo bwicanyi
inzego z'umutekano bavuga yuko amatohoza yabandanije abantu indwi bo kuri uwo mutumba bafashwe harimo n'umukuru w'uwo mutumba wa gweya kuko ngo byagaragaye ko atashatse gutabara icyo gihe ntirandukura claude yari karica abantu aturira n'amazu hanyuma se ayo mazu yahiye mu ijoro cyangwa se hari hakiri kare ku manywa
amaze gutemagura uwo seregiyo n'umugore wiwe yaciye yirara mu mazu y'abo babanyi ba seregiyo ayaturira yose akoresheje ikibiriti yari afise fidel d'antoine nsabimana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu ntara ya karusi urakoze cyane komeza udukurikiranire iyo nkuru hafi
murakoze edi
barakoze bagenzi bacu baje kudushikiriza amakuru avugwa mu Burundi no mu Rwanda muri iki gihe unaho ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mu ndwi iheze igihe Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi yariko arashikiriza inama nshingamateka ibi vyaranguwe n'ubushikiranganji umunani bukukira ibiro vyiwe yaratanze icegeranyo c'ukuntu ubushikiranganji butandukanye bwaranguye iyi migambi bujejwe abakenguza amateka hamwe n'abashinga amateka baboneyeho akaryo ko gushikiriza ivyiyumviro n'ivyifuzo ku vyo bandanya kurangurwa uyu munsi mu kiganiro muri sanga turagaruka kuri bimwe mu vyiyumviro hamwe n'ivyifuzo vyashikirijwe n'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka turavuga turagaruka ku kamo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gaston sidimu yashigikiye kari katewe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inamashigamateka gaton rwasa gasaba ubushikiranganji bujejwe intwara yo hagati kugwiza inyigisho zo kwihanganiranira hagati y'abadasangiye ubwoko canke imigambwe zohabwa abarundi ako kamo gatewe mu gihe hirya no hino mu burundi hahora hatangazwa amakuru y'abadasangiye imigambwe bama batanye mu mitwe hakagira n'abahasiga ubuzima vyongeye abahinga bakurikirana politike mu burundi bavuga ko ubwicanyi bwagiye buraba mu burundi bwavuye ahanini ku kutihanganiranira gufatiye ku bwoko ku ntara hamwe no ku migambwe mbega ku bwanyu kugwiza inyigisho zo gukunda igihugu hamwe no kwihanganiranira mu budasa butandukanye bizotuma haboneka ituze mu burundi mbega inyigisho nk'izo zonyine zirakwiye canke bisaba ko abarundi bahindura imitima ingendo hamwe n'ivyiyumviro kugira ngo babone ko kutihanganiranira hamwe no kutubaha ubuzima bw'ikiremwamuntu ari ibintu biguma bibasubiza inyuma bo ubwabo bikanasubiza inyuma igihugu cabo kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye uh, Aimé Pascal umukuru w'ishirahamwe Ministère Africain de Compassion muri beneza Aimé Pascal Nduwimana muratwumva Aimé Pascal
iwacu ni saa kumi yego e, twatumiye kandi na mahoro wa nise umuhanuzi mukuru w'icigera ca mbere c'umukuru w'igihugu ajejwe guhanahana amakuru akaba kandi n'umuvugizi wiwe mwiriwe neza mahoro wa nise
mbewe neza murakomeye eh, turi kumwe kandi na leonse ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe sahwanya frodebu mwiriwe neza uh, mushana leonse ngendakumana
eh, mwiriwe neza fredi kambere nabo bariko baratwumviriza murakomeye
reka tubivuge uko ego reka rero dutangure ku mushiyantahe mahoro anise inganda hamwe n'inyigisho zikangurira uh, abarundi kwihanganiranira zirakwiye kugira ngo ikibazo e, co kutihanganira no gushira imbere umutima wo kutubaha ubuzima uh, bw'ikiremwa muntu gitorega umuti ku bwanyu ingingo zikwiye gufatwa nk'izi
ego izo nyigisho zirakenewe cyane kuko uh, indongozi nyinshi yose ihamagariwe ko yegeranya abantu kandi kugira inyungu zabo z'imbere ni uko abantu bihanganira kandi ubutore bw'umwe umwe bukaza bwuzuza ubw'uwundi inyungu ya bose rero igaheza ikaja imbere
ivyo bintu inyigisho nk'izo zaratanzwe muri kahise ariko mu burundi twarabonye ko ubwicanyi bwabandanije hari ikintu mubona gikwiye gukorwa eka ihinduka ry'imitima ikintu cotuma eka mu burundi ikibazo kutihanganiranira kuzimanganya ubuzima bw'umuntu kigigwe mu nzira ikintu cyokorwa n'ikihe n'imitima y'ubundi hokorwa iki
ni uguhoza ko ni uguhoza ko ko inyigisho za misiyosi ibi biba muri afurika no mu burundi ubwaho byarabaye no mu bindi bihugu tugaheza rero uko tubitanguye tukabigumiza ko abarundi bakamenya yuko ikiremwamuntu ari ikintu cyo kubaha bakamenya ko umuntu wese afise impano imana yamuhaye nziza kandi azishyize hamwe n'ubundi baheza bakubaka bikarama ibyo bishyika ugasanga abantu barakanya ubuzima biva ku nyungu amatongo ibintu by'inyungu z'umwe umwe ugasanga rero kwihangana biragoye mu gihe tukiri mu bibazo by'iterambere mu bibazo by'abantu benshi bataciye mu ishuri ibibazo by'uko usanga bigoye ko izi nyigisho zishobora gushikira bose kandi ngo bazume ku munsi
mu bushanahera wonse ngendakumana muramaze igihe kitari gito muri politike burundi mwarabonye vyinshi eka n'imbere y'uko mutangura politike mwarabona amakuru avuga ko abarundi kenshi na kenshi bama bacanyemwo bagapfa ubwoko bagapfa intara eka ibintazi vyinshi ikintu cokorwa kugira ngo uyu mutima uhinduke n'iki
ibijyanye no kwihanganirana kw'abantu bifatiye cyane cyane ku ntwaro ya demokarasi kuko hari ubwoko bubiri bw'intwaro hari intwaro ya demokarasi hakaba n'intwaro ifatiye ku gikenyero intwaro ya gisirikare mu ntwaro ya gisirikare rero kwihanganirana ntabibaho ariko mu gihugu nk'uburundi twamaze kwinjira mu ntwaro ya demokarasi dutegereza kumenya ko mu ntwaro ya demokarasi hari abantu bafite ibyiyumviro binyuranye byinshi ibyiyumviro ntibahuza ibyiyumviro ariko igikuru ni uko iyo baganiriye ku kibazo kinaka babagesha bapfunditse abenshi bakagishyigikira gica gikurikizwa na bose kwihanganirana rero ni kumenya ko bijya rero wifuza neza mugenzi wawe nawe aribyo yifuza yifuza kubaho mu gihugu atekaniwe kubaho mu gihugu yubahirijwe umuntu atarabye uko ameze umuntu atarabye uko abayeho agasonerwa uko niko kwihanganirana ndadaho yavuga ati turinjiye muri demokarasi ariko twinjiye muri demokarasi tutiteguye abarundi bamaze imyaka irenga mirongo itatu bari mu ntwaro za gisirikare ubu rero ko twinjiye mu ntwaro ya demokarasi igikorwa cya mbere dutegerezwa kwihutira ni ukwigisha abanyagihugu ingene bategerezwa kubana mu ntwaro ya demokarasi abasirikare bakamenya abasirikare abapolisi abagiye iperereza bakamenya ingene bigenga mu ntwaro ya demokarasi abanyamigambwe bakamenya ingene bigenga mu ntwaro ya demokarasi abakoresha abandi bakamenya ingene mu ntwaro ya demokarasi abakozi bakamenya ingene bigenga mu ntwaro ya demokarasi reka mbere abo bose barangura imirimo inyuranye n'abanyagihugu bakamenya ingene bikora bigenga icyo bita mu gifaransa komporutema bagahindura mu majambo make mushanahere wose ubundi turabishika ko kuko hafi hari ingorane twari twabaye nk'abavuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ariko ndabona zaragarutse mu majambo make mushanahere wose mu majambo make muri ko muvuga ko intwaro mbi mu burundi arizo zatumye akihanganirwa akihanganira abandi mu burundi turimo muri ko muvuga ko intwaro mbi zagiye zirabisikanya mu burundi arizo zatumye abarundi bacanamwo bakaryana
yego niko bimeze twasanze abantu kuko utihanganirana baricanye kubera amoko barafungana barangazanya kubera intara kubera kudahuza ibyiyumviro bya politiki reka mbere n'ibyerekeye n'ibijyanye no kwemera ibita mu gifaransa reviziyo byaratumye abantu bajyana n'ubu mbona umenga hari aho bishyitse ugasanga abantu barajyanye hisunzeye nyine byo kwemera k'umuntu ari nacyo gituma igikorwa nyamukuru cy'abategetsi kugira iterambere rizoshoboka kugira abantu bazokumvikane kugira abantu bazubahane ni kubanza kwigisha umuntu uwo ari we wese ingene utegerezwa kwigenza uhereye ku mizi ikomakomeye z'abasirikari n'abapolisi abanyamuryango nabo nyine urubuga rwabo ruto hama n'abanyagihugu ariko bakigisha ego namwe mushanahe mi pascal nduwimana ikintu ubona cyokorwa kugira ngo abarundi eka mu burundi ikibazo cyo kutihanganiranira cyo kuzimanganya ubuzima bw'umuntu kibe umuziro niki
jewe mbanje no kubashimira kuri iyi teme ya limite de la diversite n'ibiyinye byo kwihanganiranira bya tolerance bisanzwe biri no muri na viziyo ya make nk'iyi myaka cumi tukumva yuko umuntu wese arakeneye uwundi tukumva yuko ubwa mbere atamuhuta atamututsi atamutwa atamukatolika atamumizirima atamuporo tukumva twese yuko ko turi abarundi umuntu akumva yuko icyo adashoboye uwundi ko nawe ko agishoboye ukumva uwundi yuko utomuminiza utotabagaza ubuzima bwiwe ukumva yuko naho uba utahurije kuri iki byaba ibyiyumviro byaba iby'amadini cyangwa ibya politike cyangwa iby'imigambwe ukumva ati turasangiye uburundi igihugu ukihanganiranira kuko ni ni ni ni kumvikana kuko twese ntitwo kwiyumvira kumwe ntitwokora kumwe ntitwovuga kumwe ariko mu mugabo umuntu akumva yuko akeneye amahoro uko ayandi ukundi nawe ayakeneye Ego, mipa- icyo dufasha rero ni ukumva yuko jewe ko ndagukeneye nawe ko unkeneye ukumva yuko ari na rinite da la diversite byotuma rero tubanaho neza ata- atakwinubana atagutotezanya atakubesheranira egome eme pascal amuvuze ikintu gihambaye cyane rwose ekakungurana eka icyo udafise uwundi akaba agifise mu kugira ubumwe eh, muri ubwo budasa bw'abantu icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose none mu majambo make cyane rwose murafite kizero ko ivyo bizoteba bigashika mu burundi
ego ah, jewe by'ukuri eh, ubu ni ndiko ndakwiza imyaka mirongo itatu na munani ubu ndiko ndaraba ingene by'ukuri ibyo nahora numva kera byo gutotezanya amoko byarabayemo ivyikumira abahutu abatutsi bakavuga batabo ntibokwiga ibi abandi ntibokwiga ibi mbere jewe narakuze numva ngo nta muhutu yoba ngo n'umusoda ngo niyokwiga kaminuza aje n'ahandi hantu mugabo muri iyi myaka cumi ndiko mbona yuko by'ukuri hari abasoda b'abajenero no mu moko yose bakaja muri somaliya ari ubwoko bwose bakabikora neza nka- nkaba mbona bino bintu byo gusabiranira ari byiza nkaba mbona intwaro irimo abahutu abatutsi nkaba mbona amashure atakumira jewe by'ukuri mfise ivyizigiro yuko ahantu hamwe twobandanya uku kuntu by'ukuri ndabona yuko nkamwe aba- aba- abanyamigambwe nibo usanga kenshi baza barasobanganya utuntu zimwe abarundi bobo barafise umutima wo kwibanira neza Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe na ndabakenga mwiriwe neza ndabakenga
hariho Mwiri- muratwumva
rero ndabumva muri hehe ndabakenga
rero ndi mu ntara y'ibitoki cibitoki murafite ikibazo murafite icyumviro tugakwa ijambo
ngo ikibazo ndiko eh, nawe afise ca mbere mbe izo nyigisho zo kwihanganiranira zotanga nde ico ni ikibazo ca mbere rero nciye ngira ko ndiko ndaraba mu bijanye na politike ndiko ndumviriza ivyabaye kera gushika ubu hari ikintu cahindutse ko na cane cane nko mu minsi iheze haravuga ibintu vy'abahutu n'abatutsi ugasanga abatutsi bari ukwabo abahutu bari ukwabo dore hariho n'ikumirana ariko ubu hari aka- ikintu mbona cyahindutse kinini kuko umuhutu eh, canke umututsi turiko turaraba umenga bose kare bavuga yuko hari ibyo badashoboyemo umenga ari ubu bahuriyeko byinshi haba mu mashuri n'ibindi ariko rero icyo je mbona hanini ku bijyanye no kwihanganiranira canke eh, kubahana kuko ubwicanyi bwo bwo buriho ni ikintu kimwe gusa mbona nta kindi uretse gusa ko leta yofata umugambi wo kunganya abantu nkumbure hakaba eh, abantu bose nk'umuntu akoze ikosa agahanwa ku ga- ku gatwe kiwe cyangwa umuntu akuba- akubahika mu byiyumviro byo- byiwe mu bya politike eka no mu bintu bijyanye n'imirimo aba arimo umuntu adahanirwa ikosa yakoze n'icyo gihe Igumire.
rero byofasha gusumba n'izo nyigisho naho zoza mugabo hatariho ukungana kw'abantu bose imbere y'amategeko ntacyo mvamo murakoze murakoze ndabakenga murabaje ikibazo eh, cyo kumenya wotanga izo nyigisho eh, nk'uko amakuru eh, yadushikirije twarungikwe n'umumenyesha amakuru wacu eloge eh, burikaneza Eh, abategetsi abashinga amateka n'abakenguza amateka bari- bari basavye ko izo nyigisho zotangwa cane cane mu bushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati ariko reka iki kibazo tukibaze nawe turi kumwe eh, mushikantare Leonce ngendakumana ikibazo ca ndabakenga ubwo butumwa eka izo nyigisho zotangwa nande eka n'ikibazo washitse ashize imbere cyo kugira ngo iminsi yose hazobe hari ubungane tugakwijambo
inyigisho zotangwa na leta nibyo zitegurwa na leta hanyuma zigashyikirizwa n'utegerezwa kuzi- kuzishyikiriza abanyagihugu bakazumva ko mu kuzugurura nari ndagije kubabwira mu kanya ko ndadaye amaze gutsinda aciye avuga ati igikorwa ca mbere ni ukwigisha abantu ingene bobana mu budasa bwabo mu ntwaro ya demokarasi yabyuguruye yugururiye iyo nyigisho aha mu ntara ya bujumbura mu igenda wenyine ubwiwe kugira yerekane ko ari ikibazo gikomeye ari ikibazo gihambaye si ikibazo cyo kuvuga ngo ndahayobora amatari ndahaye uwo ari we wese ngo nibigishe aca yigisha iby'umugambwe y'umurekuye gutoni utabanje kuza gutanga intumbero wenyine twebwe rero ni umusaboto wa nyaforodebu twemeza turavye ingene twabayeho ingene twabayeho si twebwe abaforodebu abarundi twese muri mu mugambwe umwe n'ibyashikiye abarundi tukaraba n'ingene ubu ibintu biriko biragenda umukuru w'igihugu arakwiye guteguza uwo mugambi w'ingene abantu bokwihanganirana bakabana neza mu budasa bwabo mu ndwara ya demokarasi rero iyo abantu bihanganirana igica kivamwo ni uko iyo bahariye ku kibazo baca batora umuti bakumvikana umuti uwo ari wo boshikako mu gifaransa bacita komvoromi bagatora bati igikwiye kuri twese ni iki inyigisho rero zotangwa na leta ariko kugururwa n'abategetsi bo hejuru amabyuki bumwe ibyo kubahana ibyo gushika ku kintu cy'abantu bagacumvikana ko bizoshoboka mu burundi burya niyo turiko dutera tuja ikibazo dufise ni uko abari ku butegetsi biyumvira bati twarashitse mu ntwaro ya demokarasi abandi bati turacyari mu za ndwara za gisirikare bakagomba rero ko ibintu byose bitora umuti uwo mwanya nyine ntibishoboka itegereza kugenda buhoro buhoro abantu nk'uko wabivuze imbere yanjye yavuze ati tumenye kandi twumve ko iki gihugu cy'u Burundi ari cya twese tuzokibanamo twese
mushi naye mahoro namwe anise izo nyigisho zotangwa nande ubungane bwoboneka gute hagati y'abarundi abarundi ubwacu twikubise gasi tukabona byiza bitaje nk'amategeko urabona ibya demokarasi byaje nk'ibikoroka nk'imvura twebwe twikubise agashi tukabona ibyo byiza ababyigisha abo aribo bose bigashyikira abanyagihugu bose bizotera bije imbere ndabyikeka kandi ndabyifuza izo nyigisho rero zitangwa n'abatwara kuva hasi haba uwundi mu kuzigisha ni uko biba bivuye mu barundi bonyine bakabona ko dukwiye kubahana dukwiye kubaha agateka ka zina muntu kose n'ubuzima ndibaza rero yuko bivuye mu barundi bonyine nta nkeka bizotera bitera intambwe bidushikanaho ibindi bihugu biteye imbere byageze namwe eme pascal ndubimana ico kibazo nyene izo nyigisho zotangwa nande kugira haboneke ubungane hagati y'abarundi hokorwa iki
yego jewe vy'ukuri turabihwanira ko n'aba banyakubahwa mwari mwatumiye ni leta mbere niyo ifata iya mbere hanyuma kandi mugabo jewe na wewe nabyo ni ibituraba kuko twese turafashanya twoshyiramo mbere amashengero amashyirahamwe ni mu nzego zose ntawoca avuga rero leta ngo twitane icyo gikorwa mugabo niyitera intambwe mugabo jewe nawe turafisemo uruhara ngo tubibwire n'abandi rero ni ukuvuga bino bintu byo kubahana kwihanganiranira gusoneranira kubakana dimapana ibintu byo gutabagwana no gusamburana biraturaba twese murakoze tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na francois miriwe neza francois miriwe mwitwa nde izina ry'ikirundi francois
nitwa francois byonyene muri hehe
ndi mu burundi amaja he
ndi mu bujumbura yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro yego jene nasomye intangamarara y'ikiganiro cyanyu ku bijyanye no kwihanganiranira rero uko ndabibona mwani ntibigoye ni ukubwira batwara imigambi bakigisha abanywanyi babo kuza barasoneranira gusonera mu yindi migambwe ahanini rero mbere jewe ndanavuga yuko urwaruka rw'imbonerakure runini rwo kwigishwa kuko ninagurikije inguvu niba ari benshi kuko sinigera ndumva ahantu bavuga ngo urwaruka rwo muri prona rwakubise imbonerakure ngo urwaruka rwa forode rwakubise imbonerakure kuko baratinya ni bake kandi bo biranyaruka guca bafatwa n'ubutegetsi cyangwa intwaro nyine zo hasi ahanini rero abanyamigambwe rero bakwiye kwigisha urwaruka rwabo gusomeranira egome murakoze francois reka tusabe umushyiranahe leonce ngendakumana abanyamigambwe muratewe akamu tuga kwijambo mu kanya gato
nabivuze urabye nyine icyo kibazo cyifashe mu burundi umugambi utegira utegerezwa gutegurwa na leta ikawushyikiriza abajejwe intwaro ni ukuvuga abashikiranganji ba buramatari ba musaneri abarongoye imitumba hanyuma nabo bakabivugana bakabiganira n'abajejwe imigambwe bariko baradondagura amashyirahamwe yigenga cyane cyane abajejwe bataka na muntu nabo bagafashanya mu kwigisha ntushobora kuvuga ngo imigambwe nigende yigishe ingene abantu bato kwihanganirana ariko intumbero y'amazu itangwa yavuye hejuru imigambwe nayo nyene itegereza kwisunga iyo ntumbero mu gihe yateguwe neza mu gutegurwa n'iyo migambwe ikaba ndabyemera imigambwe ikigisha abanywanyi bayo ko bategeka gusomera abanwanyi b'iyindi miryango niho kwigishwa imbonerakure gusa ubona ko ari cyo kibazo kihari ubu hokwigishwa abanwanyi b'imigambwe yose abato abo hagati n'abakuze bose bakigishwa ingene twubana neza mu budasa bwacu kugira twubake uburundi bw'iteka twubake uburundi budukingira twese natwe tukabukingira Yego, Meya.
twubake igihugu giteye imbere gifite ishusho nziza gifite kazoza keza burya niba ni kwihanganirana bizoza nayo turi mu nzara turi mu bukene turi mu bushomeri hamwe wese aguma araba leta tuzomuha akazi aguma araba leta ko ariwe mubyeyi atahandi abona ashobora gukura ubuzima tubona ingene azubaho kwihanganirana biragora uzoabona Ingomero.
bari muri leta ubu bakeneye kuguma hajya nyene umuntu wese akeneye kuguma hari muri leta mu nama nshingamateka mu nama ngenguzamateka aca aho ari hose akeneye kuguma aho agaca araba ribi bajya abandi bibaza ko bariko barahashaka nabo Ego, me- igihugu rero kidateye imbere neza tukaronka uburyo tukarwanya ubukene tukarwanya inzara tukarwanya ubushomeri no kwihanganirana burya E- Ego, me- bigendeyeho.
mu nshingano yahe, rero Anise?
ngarutse ko ari leta itegereje gutegura umugambi ikawushyikiriza abajejwe intwaro nabo rero bakavugana Ego, me- reka n'abanyamuryango reka duhe n'ijambo reka duhe n'ijambo mu nshingano yahe, eh, eh, Aimé Pascal Nduwimana nawe nyene agira icyo avuze François arateye akamu gasaba ko cyane cyane izo nyigisho zohabwa abanyamigambwe kugira ngo babwire abanywanyi babo basonere ikiremwa muntu duga kwijambo mu kanya gato
yego cyane by'ukuri um, aha ndamushyigikira kuko uh, nk'ubunye nk'iyo amatora ageze ni nabo usanga uh, kubera mu kurondera n'ibyicaro byabo usanga kabisa baza bara barashyiramo akantu ko kukabura ugwaruka rero uh, birabaraba cyane mugabo kandi na twebwe uh, abo mwayo mu mashyirahamwe na twebwe kenshi hari igihe usanga byatugoye umuntu ugasanga ariko aragira nabi nk'ibya demiri kenze byarabonye imigambwe mw'amashyirahamwe ndetse mbere no mu masengero ajamwo rero ibi vyotuma kabisa si mu migambo iryo yonyene hose birakenewe gusa akantu nari ngomba ko gukebura ah, ni iki kintu ca globalisation iyo turi muri bino bintu vyo kwihanganiranira ugaca ufata umugumwe ugaca uwushira ngaho onye ah, kandi baravuze bati umuntu uyu yatanguye uyu yavuze ati umuntu ahanwe no ku gatwe kiwe ariko francois ndibaza sinzi ko byamucorotse avuze ngo imbonerakure imbonerakure iyi globalisation niyo donc ryanateye impari mw'iyi cegeranyo cari anyi geneve kandi baranabifuse abantu bati twasanze ari ikintu co gushira hamwe co kugira ngo ah, ba- ba- bafate abantu ko ari amasetani rero nta mbonerakure nta nta vyuma vy'indege nta bajedebu nta bajerere aba ari bo bose birakwiye ko banigishwa bose bakamenya kubahana Igome- no kubaha abandi mu nshingano y'amahoro anise namwe kukamo eka ku cyimbura cashikijwe na François kivuga ko cyane cyane imigambwe ari ikwiye gutegwa kamo duga kwijambo mu kanya gato
Mm, nk'uko bivuze uweje kuvuga nanjye ndazumva gutyo nta globalization ikwiye kuko aha mu kibana abantu baricana kubera amatongo baricana kubera irindi Eh, nuko ahanini hokwigishwa nk'uko bamaze iminsi babivuga ingendo nshasha umuntu mu kurondera inyungu yiwe akayirondera akurikije ibyo bita regre do jeu eh, ari abanyepolitike bakubaha uko biteguwe bigakorwa ku murongo nayo eh, agateka k'umuntu iyo abantu eh, batekanye iyo abantu eh, bahanwa iyo bononye si iby'imigambi gusa ni ibya bose mu gihugu Eh, nibyo iyo amatora ageze hari haba bibiri na biriya ariko twabonye amatora meza twabonye amatora meza bibiri na gatanu n'ibyabaye bibi cyane eh, igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na mirongo icyenda na gatatu naho hari amagambo mabi abantu ntibicanye ni ukuvuga yuko politiki byo gusa irabwa n'icyo cy'ubumwe mu budasa tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na samuel samuel muriwe neza samuel muratwumva ndabona telefone ya samuel itameze neza cyane rwose reka tugaruke kuri mwebwe leonce ngendakumana mwavuze ko reka kwigisha imigambwe kwigisha abanyamigambwe nabo bakigisha abanywanyi babo ari ikintu gihambaye cyane rwose ariko abarundi bamaze imyaka irenga mirongo itatu mu bwicanyi bw'akataraboneka eka no muri iki gihe urabona ko kenshi na kenshi bama mu tudombi mu mirwi ugasanga bamwe ubwoko bumwe bwahuriye ha ubundi bwahuriye ha ikintu cyokorwa uruhara rw'abarundi muri iryo hinduka n'uruhare ruhambaye cyane rwose ikintu akamumotera abarundi cyane ni akahe mwebwe
sinugatera abarundi mbanza kugatera abategetsi abari ku butegetsi abatwara kuko nibo babazwa iby'igihugu nibo babazwa ingorane ziri mu gihugu ni ukumva yuko kuko twese twabivuze umurundi wese ubu aba aba mu bwoko kanaka umuhutu umututsi umutwa n'ushaka n'abaganura numva bavuga ngo bariho aba yarize aba atize aba atunze adatunze aba yavukiye cyangwa hariya icya mbere ni kumva ko ari umuntu afite agateka akwiye kubahirizwa uwo rero ni umugambi w'igihugu uwo nawo bishoboka atari mu ndwara ya demokarasi kuko indwara ya demokarasi niyo iha ububasha umunyagihugu wese uwo ari we wese guserura ibyago na tangomanzi icyo ni ikintu gihambaye muri byo kwihanganira usaruye icyumviro cyawe abantu ntibapfe bakuraba ngo ujyane buriya ibyiyumviro bibi ni umusazi umwegere mwumvikane icya kabiri indwara ya demokarasi ituma umunyagihugu yitorera abamurongora cyangwa abazomuserukira nk'abashinga amateka n'abashinzwe amateka mu mwidegenzo atamuntu amuteye igitsuru atamuntu amusize ko bamutera igitungo udakoze ukundi urugendo udakoze ukundi urugendo ibyo rero bitegurwa na leta hama bikigisha tutabanze kumva ko turi mu ndwara ya demokarasi tugasomera ibiranga demokarasi iyo migambo abantu bariko babizigisha izigishwa nani ico kibazo nabo bajiye ndakibaza abashaka nayo turi kumwe mu kanya abandi bariko barigisha ubundi bagenda bamwe bakagenda bigisha inka byo tuzaba tuvute imbere ya kure zigenza nabi abandi batigiba zigenza nabi abandi urumva ko wakwihanganira ricarizaho yego mereka ico kibazo ndakibaza abashinga ntahe mahoro anise na Aimé Pascal Nduwimana mu kanya ariko nashaka mbanze mpe ijambo uh, Sengiyumva Sengiyumva muriwe neza
ndakuhaye mwiriwe cyane rwose kirati cy'Amerika miriwe neza muri hehe
eh ndi Bujumbura mu Burundi muri commune mu eh murafite ikibazo murafite icyumviro tugakwijambo mu kanya gato
eh ndaramukije abatumire ntare hose hariya ahakana barakumva duga ku ijambo
hanyuma ujya umuntu agiye kubiraba usanga abantu bapfa ibintu by'inyungu ahanini ugasanga umuntu arashobora kwemera n'uko bibaye ngombwa azova inyuma yiwe n'aho yoba ari mu makosa kubera ukwikunda kubera amaronko burya ugiye kubiraba uzosanga igihe abantu batabanje guheberanira muri ibyo bintu by'amaronko kugira babone ko bose bakwiye gusangira uzosanga aricyo gituma twama mu ruhagarara kuko ugiye kubiraba muri abo batavuga rumwe na leta urashobora gusanga hariho abavuga yuko leta ari umwasi wabo ukaraba muri abo bonye bari muri leta nyine ugasanga leta ivuga ati bajyanye tutavuga rumwe nibo ari abasi b'iwacu ariko igihe babirengeye ibyo byose bakagwana mu nda utoshye usanga tubaye mu ituze tugira amahoro murakoze sengiyumva mushanahe mahoro anise sengiyumva aravuze ikibazo gihambaye cyane rwose reka kwikunda reka amaronko ariko ivyo ni ibintu biri mu bihugu nka vyose ariko muri ivyo bihugu byose abantu ntibicana ku rugero twabonye mu burundi ikintu mubona uh, cohinduka canke ikintu muri rusange cokorwa kugira ngo ibintu bihinduke n'iki
ikintu cyahinduka ni uko turi ko cy'umuntu ni uko ibyo tuntu byabo tuma turatandukanye na takubitse rero tuma tumutima yuko cyo atari ingorane ingorane ari maronko y'umuntu umwe ni uko haba reregeze kuba zanditswe akatubahiriza ari politiki hari ibindi byose dukora tukabikora ubutungane bwubahirizwa ari we wese guhanwa kabaho ibyo bya globalization ntibiteho umuntu agahanwa n'icyo yakoze kandi ntihabeho kwanguha kubeshya no kurenza urugero hakaba guhana ikosa no kuraba ko umuntu atateguye mbega zashyizweho na bose emushana emi pascal nduwimana ni ikibazo cy'amaronko eka kwikunda kiri mu bibazo bishyikirijwe na senyiyumva bivuga ko aricyo gituma kenshi na kenshi usanga abantu bakumirana ibyo twavuze ko no mu bindi bihugu biriho ariko nta bugizi bwa nabi tubona nk'ububa mu burundi ikindi cyakorwa ni ikihe kugira ngo ibyo bintu bive mu nzira
byibaza kwicokogwa nakomeje kumva ibintu ngo demokarasi demokarasi k'uyu mwubahwa wa forodebu ariko mugabo icyo dufasha bino bintu ngo ntibisubire kuba ni ku byerekeye amatora by'ukuri iyo amatora abaye abantu bakayitaba hanyuma ukatwara umutima w'uko utsinze utsindira bose utsinzwe naho kandi ukanakeza uwatsinze gusa ni uko ibi bintu biza kuko bose usanga babijyamo nyine ku bw'amaronko yabo ku bw'inyungu zabo ati ntabaye ntatowe ntabaye iki hagaca haza ibi bintu by'akajagari rero twebwe icyo bikuraho nk'ubu nka demiri venti ni uko umuntu agenda mwariya matora afite imitima ibiri swata akavuga ati ndatsinda cyangwa nsinzwe kandi nsinze ndi umubyeyi wa bose ati naho ati ninarushwa nemere kandi mfashe uwatsinze twubake igihugu abarundi tubasanasane tube ababyeyi icyo bikuraho rero ni uko kuntu umuntu ategerezwa kwiga akamenya yuko arushwa cyane akarusha kandi akagira uyu mutima wo kumvikana n'uwo bari kumwe bakavuga bati turasangiye igihugu murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na nowa nowa mwiriwe neza
mwiriwe cyane muri hega nowa izina ry'ikirundi ninde
nyandwi nyandwi muri hehe
turi mu gisagara cya bujumbura murafite ikibazo cy'imvuriro duga ku ijambo
ikibazo nari ifise ni nko guterera kugira ngo ku bijyanye n'iki kibazo cyerekanye mu Burundi cyo guhariranira mu Burundi turiko turaraba guhariranira biriho mugabo aho bigoranira ni muri politike muri politike uriko uraraba ugwaruka kenshi urasanga umugwi kanaka udahuza n'ubundi kumvo z'inyigisho kanaka rero bisaba yuko haba inyigisho kuri bose ni ukuvuga ngo guta ku inkomoko ku mugwi kanaka bisaba yuko hose haba inyigisho haba no mu banyepolitiki inyigisho zirakenewe kugira ngo umwe abanze amenye uruhara rw'iwe mu gihugu ari urongoye igihugu cyangwa ari urongoye ishyirahamwe kanaka amenya uruhara rw'iwe aho rugarukira mu urongoye leta wese akaba agira uruhara rw'iwe aho rugarukira aho niho dushobora kuba igihugu neza umwe amaze kumenya uruhara rw'iwe mu iterambere ry'igihugu kuko iyo umuntu iterambere ry'igihugu afata byose akabicangiranya bica bigora gukontorora ariko umwe wese ari umunyepolitike akamenya ati uruhara rwanjye ni umunyepolitike biroroha cyane hanyuma ikindi nacyo kijyanye no kuvuga ngo kudaharirana cyane cyane ni inzara ituma kumvikana neza icyo nabamenyesha ni uko nkare wose yoraba neza kuva akahera yuko intwaro zagiye zirakurikirana kenshi bapfa inda rero twoshyira imbere mu gihugu cyacu kurondera iterambere kugira ngo abarundi babe bafite icyo bafungura bamaze kuba barose icyo bafungura umwe wese akaronka ikimutunze ndabona yuko murakoze ikibazo mushikirije cy'iterambere ni ikibazo gihambaye cyane rwose mushirantaye nowa nowa iterambere ryiyongere mu gihugu mushikirije ikibazo gihambaye cyane rwose iterambere mu gihugu camamo ingwano igihugu camamo intureka nta terambere rishobora kuhaba eka ryaba igihugu canke ry'abanyagihugu kuri ico kibazo mushirantahe Leonce ngenda kumana ikintu coshigwa imbere iterambere abarundi bibaje iterambere bakibaza n'ukuntu igihugu kiguma gisubira inyuma muri imyaka yose imaze barashaka kwikubita gashe
bagomba dushimire uyu aje gushyikiriza icyo cyiyumviro nowa uzi ikibazo nyamukuru ni iki nyine ni uko igihugu kidateye imbere ni uko dukenye ni uko intwaro ya demokarasi iyo mu gihugu kidateye imbere kirimo amacakubiri ikenye bishoboka na kwa kwihanganira ntigishoboka mu gihe nazi pascal yako aravuga ati dupfa amatora ntidupfa amatora amatora ni ikimenyetso mu bimenyetso bya demokarasi ntashobora gusubira demokarasi burya muri afurika si mu burundi gusa nizo nizo ngorane zabaye kuko abantu bitiranije amatora na n'intwaro ya demokarasi intwaro ya demokarasi irimo ibintu byinshi harimo inzego zitegerezwa gukora uku zitegerezwa guhindurwa harimo inzego zitwara harimo inzego zitwara amategeko hari gucungira umutekano harimo iyo migambwe harimo sosiyete sivire harimo abateza guteza imbere ni ibintu byinshi cyane ariko ugasanga abantu baguva ijisho riri ku matora kuko amatora bakayakuramo ibibanza ibyo bibanza nabo bibaha ububasha bwo kujya ku matungo ya leta bakiba bagatunga urare nk'abategetsi mu myaka cumi usanga baratunze gusumba abanyagihugu mu myaka ijana bakora umukozi akarinda mvuka akora amasaha mirongo ibiri kuri mirongo ibiri n'ane agafuka ariko ugasanga umuntu ngo yize ugasanga umuntu ngo yarwanye inyuma y'imyaka ibiri itatu afite amabiribindi afite bimwe bikwegana afite amahera menshi cyane nicyo gituma abantu bakunda ibyo by'amatora bakabanza ngo nibyo baba igikuru cyo kwigisha ni indwara ya demokarasi nayo rero ishoboka ari uko uwo mugambi w'iterambere wateguwe neza hakaba ukuronga uburyo bukwiye abanyagihugu bakaronga uburyo bakigenga bonyine bakishyira bakizana tutishyira ngo twizane dukenye dushomereye ntituzogenda twubahanye nta kwihanganirana bizoba nicyo gituma igiterwa gushyirwa imbere natwe twavuze bya bindi bya mbere hariya mu ibara ya demokarasi ni kwigisha abanyagihugu bene bo kwiteza imbere ukabereka n'uburongo uburyo bwo kwiteza imbere ibyo nabyo bikorwa na leta ntibikogwa n'umugambwe udahomba umugambwe ngo sende dede uri kurateza imbere abanyagihugu pascal nduwimana abategetsi imbere abanyagihugu inzego z'igihugu
eme pascal nduwimana abategetsi eka n'abanyagihugu barashaka gukubitiza agatima inyuma bakabona ko igihugu kitateye imbere maze bakakora utwigoro dukomeye twotuma abanyagihugu bihanganiranira eka badasubira no kwicana duka ku ijambo
yego cyane jewe murantunga by'ukuri nka hamwe two kubitiza agatima tugasubiza inyuma turabona by'ukuri yuko two kwiyumvira ingene urabye iby'iterambere urabye ubu bukene umuntu ntavuga donke tugasubira inyuma tukabona yuko itunga ko ari iry'abarundi tukumva yuko umuntu atwara agatwarira bose ujejwe igisata nka kana kakumva ko aje ngo agiteze imbere rimwe ngira mvuge tugakuraho bino bintu by'ibiturire byo kunyonyeza itunga rya leta ibintu donke ibintu taransiparanse nyine tukumva yuko ubutunzi uko buri bw'igihugu tukumva ko ari ubw'abarundi umuntu donke akaba akaba ari umutware afise uwo mutima n'izo mpuhwe avuga ati nkeneye kuzo kwandikisha amateka bakazovuga bati nari bati haratwaye umuntu kanaka twararose umushikiranganji umuguverineri umusitaneri umudeje umushingamateka umukenguzama zimwe muri ziriya nzego zose ugaharanira kuvuga ati mbega igihe nzohava ava zonyivuga iki mu iterambere uyu mutima uje turasezera bino byose by'ubukene byo gushikurana rero hakaba kandi no kwiyubaha umuntu akumva yuko umutegetsi akumva ko yokwiyubaha akubaha abandi akagira ijambo akanywanisha abantu ntihabe imanza za ngondagonde kurenganya tukubaha abatwara abatware nabo kandi bakubaha abantu babo ibi ndakurahiye by'ukuri n'iyi myaka itanu twobisezera ariko kandi n'iyi myaka iheze by'ukuri ntawogaya ngo leta ngo ntiyakoze by'ukuri urabye mw'iyi myaka mirongo itatu iheze n'iyi myaka cumi umuntu arabye akaza atabona vrema ko hariho icyahindutse murakoze mu nshingano y'amahoro anise havuzwe ikibazo cy'inzara ikibazo cy'ubukene iterambere mbega amahoro arashoboka mu gihe ibyo bintu bitahari cyangwa amahoro arashobora kubaho naho igihugu kiba kiri mu bukene hari ibihugu bitari bike bikenya ariko abantu badashihana
iterambere akenshi amahoro abaho kandi hatariho amahoro n'iterambere ntishoboka kenshi izi nyungu eh, twamye tuvuga bamwe bakwega bizana ko hanyuma ugasanga abantu batatimwishe abantu batagira icyo bajya akoreshwa nk'igikoresho Eh, kugira rero amahoro abeho nuko iterambere ribe ariko rero jewe sinihebuje ndafite umwizero cyane kuko nitwahindura ingendo iterambere rizobaho n'amahoro azobaho kuko aho duheruka mu myaka iheze eh, byari bigoye kubaka inzu ifite etaje yubatswe n'abarundi bo nyine n'uburyo bw'abarundi rero ndibaza rero yuko eh, ko twikubise agashyi tubandanye iyo nzira ejo aba bana bagira baheze amashuri y'icyenda bazoba baca ubwenge batangure kwirukanga barondera ubuzima eh, na politike bazoza kuyigira ari uko baronka icyo bajya kuko bazoba basa n'abaca ubwenge nibaza yuko mu minsi iza uburundi buzohindura ishusho niko ndabyibaza buzohindura ishusho twikubise agashyi twebwe nyene twabona icyo duteza imbere n'icyo dukiza bizokunda jewe ngo mafite
E, murakoze reka duhe ijambo kandi hasana hasana mwiriwe neza
Mwiriwe neza mwiriwe amahoro ni amahoro muri hehe hasana ngewe navugira i kigali i kigali murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ngewe naza n'ubuganiro ibyo biganiro byanyu ni byiza nari abagabo batumirwa mwatumiye ese kuki afurika rwose izahora mu mu- mu- mu ngorane abanyagihugu baka- bagakwega imishwaro bagahunga ese kuki tutakwiga ku musaza uriya wayoboraga tanzaniya duhiyasuka mbaze nyerere tukijya kuri eh, uriya mu perezida wayoboraga south africa nelson mandela kurabona ko watwaye neza kandi mu gihe gitoya ibihugu byacu bikaba bifite amahoro bikaba bifite umutekano wenda bidafite igishyigasi cyane Urasa- ugasanga ibihugu byo- bya- byo muri afurika bihora mu mwiryane ese bafite gahunda ki yo kugira ngo ibintu bizahagarare nk'ubu bazasigira umurage ki abuzukuru ubu bavukuru abanyagihugu b'uburundi bazakuraho amahoro mu gihe igihugu kibona kiri mu mwiryane kiri inyuma icyo nagira ngo mbaze nyine bizagera- bizaheza ryari Mu- murakoze hasana ikibazo eh, muwaje n'ikibazo gihambaye cyane rwose eh, twavuze i- eh, eka ubutegetsi bwiza eka intwaro za nziza muravuze eh, muratanze akarorero ko mu gihugu cya tanzania eh, julius nyerere muga- eh, muratanze kandi n'aka akarorero ka nelson mandela abo n'abategetsi bose eka bazwi ku isi hose ko bara- bo- barongoye neza ibihugu byabo ni kuki rero mubaza ko ibyo bihugu byo muri afurika kenshi na kenshi abanyagihugu baza kwama mu ngwano mushiyantahire wonse ngenakumana duga ku ijambo kuri icyo kibazo ca sana
ego mbere ko nza kurigana bamanza nunganire pascal ndamubwire ko bigiye yavuze byose byokorwa eh, gutwara neza gu- gu- gu- kurwanya ibiturire iyo migambi yose ngaha mu burundi irahari hariho icyo bita vision bendesere hariho csrp hariho umugambi wo kurwanya gutwara neza no kurwanya eh, ibiturire iyo migambi yose irahari ubu igisigaye ni uko yeshyirwa mu ngiro gute ko mbona abantu batari kuri iyi migambi ubu bibereye mu bindi bintu Eh, yavuze neza bati bari mu matora ubu bari ku kibazo cy'uburezi bw'ibidashingiro bari ku kibazo cy'amatora mugabo abantu nabo bamwe barahunze abandi barapfunze abandi baranyegeye abandi barasanzaye n'imbere mu gihugu igikuru rero gitegerezwa gukorwa ubu niba tufashe nk'uburundi ni ukubanza kugarukana ituze mu gihugu aba bahunze bagahunguka abapfunze bagafungurwa hanyuma abantu bakicara bakavugana ibikeneye gukorwa kugira ngo ibyo bita amatora data wanjye eh, ategurwe neza eh, abantu ntibasubire kwirirwa barajyana ko yateguye neza nta bantu bazojyana kuri iki kibazo rero cya shuri umwe yariko aravuga ati uwasani atanga urugaba nyerere nibyo urabona nyerere yari umutegetsi adasanzwe mandela yari umutegetsi adasanzwe abo bose basubije ubutegetsi bataraheza ikiringo cyabo bakavuga bati nyerere yavuze ati muri mirongo ine na gatanu ati sinshobora kubandanya ndwara igihugu nasonzesheje kubera politike y'ibintu bita mu iwabo babyeka bya ujama ngo kugira ibigwati bagiye arabyo yabyimuye amabiranga aranga nuko bashakashaka muri tanzania bashakashaka hama ama- amaze kubibona avuga ati ko nari narabyanze ku gateka kanje ndabihebye mugabo njemba tamurinyi nde ndamureka abandanyije bashoboye gukora kandi abantu bano kagira ibyo kiba tanzania niko byagenze mandela we yatwaye ikiringo kimwe akavuga ati ari ndeki natware muri afurika rero siko bimeze yaba muri genda muri zimbabwe urare ibiriko biraba genda muri algeria urabiko biraba jya mu buganda urabiko biraba jya muri kongo aha urabiko biraba muri gine ngaha mu burundi iri kwegera induru ni bene ibyo rero ibi rero nibyo dutegerezwa gusezera tukisunga iyi ntumbero sani ahegeje kuvuga wowe ukeze ku butegetsi ukamenya ko utwara ugatwara neza uhavuye neza kandi bigafasha igihugu cyawe n'abanyagihugu ego me eh, mushyantahe eh, Aimé Pascal Nduwimana mu kuri ico kibazo ca Hassan mu kanya gatoyi cyane gose mu atari ibihugu bimwe bimwe tubona ko byabayemwo abatetsi bafise eka bimboneza ah, ibindi bihugu vyo muri Afrika kenshi vyama mu ntambara duga kwijambo
yego cyane by'ukuri uyu na asana avuze ikintu gihambaye cyane kandi n'ukuri ah, two- tworeka ko amatuza kuri ibintu byo kuza turikwe umuntu akwe akwe akwega kwega ashyira kuri ko- ku- ku- kuri nani ziwe ah, byoba ari byiza cyane rero i- i- ico bakizi gituma bavuga ati hama imidurumbanyo hama intam- ah, ati intambara by'ukuri ni uko izi ndongozi za afurika ah, boreka donc hakaba ukumvikana bakavuga bati turabarundi bakavuga bati reka twebwe tubitunganye iby'iwacu ntihagire igikoresho cy'umuntu ava hanze nk'iyi ni ni example y'aha anyu iwacu ni ukuri iwacu yaba aba barundi aba abanyamigambwe bari hamwe hatarimo abantu usanga ari ijisho ry'abazungu byoshoboka byokunda rero izi njyane ziba kuko bam- bamwe baravuga bati twikukire dutunganye iby'iwacu ubutunzi bw'iwacu bw'ibihugu byacu hagaca hava n'abandi nabo bagenda bagakorana n'abakoroni hagaca haba izo ntambara Yego, Bo- bokora by'ukuri nka nka mandela na nyerere byoshoboka bari hamwe gusa Yego, be- nuko bamwe ba- usa- uca usanga atamba atambikija ari igikoresho botureka abarundi bagashigikira ati tunganye ivy'iwanyu Yego, twobishikako me- ata munyamahanga arimwe mu shantahe mahoro anise icyumviro cya hasani n'ibibazo yabaje ibibazo byerekana yuko mu gihe hari ubutegetsi bwiza bigira n'ingaruka nziza ku banyagihugu duga ku ijambo kuri icyo cyumviro
aho nta kintu na kimwe abeshamo Eh, koko eh, iyo hari intwaro nziza eh, ibintu byose biza ku murongo. ariko rero eh, mu bihugu byacu bya afurika ibintu birera hasi ugasanga bikira aho byari gukirira kuko eh, nk'imigambwe twaronse yakorotse nk'imvura ugasanga uwafashe umugambwe ntashaka kureka ugasanga nk'uko babivuze hari n'aba- ah, n'abaperezida badashaka kuva ah, ku butegetsi ibyo rero bisaba yuko eh, ib'ingendo tukayimenyera hanyuma ugasanga demokarasi eh, irimo bimwe navuga bya regre de jeu umwe wese akabyubaha nk'ubu uravye eh, ibibera hano iwacu ukarondera icyo bita opposition ukironke ukaraba eh, abariko bara- baraharira politike ntubone ko banganya ingufu ugasanga iyo umugambwe utari ku butegetsi ucuhera ni bya bindi rero by'uko regere doje baca baziheba abantu benshi ntibagume ku- ku- kuri urubuga rwa politike ngo ibyiyumviro byabo bibandanye bija imbere bizohave bisubire by'imbere nyine bikize abarundi ariko biyumvira ubwabo imitwe yabo amaronko yabo ibyo rero eh, ni uko jewe mvuga nti inguvu zivuye mu barundi bonyine zo guhindura ingendo ndazifise ko zewe eh, icyizere cyane Icyizere, oh.
kandi tuzobishika ko nta bintu biba rimwe no munsi nyene ngo biheze bite eh, bikiza Yego, me- ariko ndibaza ko mu minsi ya vuba tuzoheza tugatera izindi ntambwe Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza radiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na kubwimana kubwimana mwiriwe neza
neza cyane mwiriwe neza muri hehe
turi muri nzoga muri komine kiremba Eh, murafite ikibazo mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cy'iyumviro eh, muri porovesi ngozi Eh, duga ku ijambo
eh, eh, niba- niba yegeye nk'ikintu bijyanye n'intodeyi n'imigambi halo duga ku ijambo turakumva
Eh, nibaje nk'ibi nk'abantu bamwe ubundi ko ndaraba nk'aho uherereye ushobora gusanga nk'abantu badahu- badahuza kubera ibintu by'amoko cyangwa ibintu by'intu bya- by'imigambi ashobora gusanga nk'ubu ubu umuntu mutari nko mu mugambi umwe usanga nk'ubu arimo aragucuruza usanga nk'ubu nta bintu by'intudeyi by'amahoro ugera uronka aho ndumva izo ntuze izo nyigisho yuko ibize hageze cyane rwose hazotuma intuzeyi umuntu yishyira akizana
murakoze ku bw'imana reka duhe ijambo abashinganzi turi kumwe bagira icyo bavuze ko byo mushikirije inyi- muvuze ko inyigisho ari eka zote bazigashika kuri uyu mugambi wo kumvikanisha abarundi kugira ngo eh, bihanganiranire eh, ari- mu gufata ijambo rya nyuma mushiga ntahe eh, eh, Leonce Ngendakumana nashaka cyane cyane mugire icyo muvuze ku bishyikirijwe ku bw'imana ariko mugire n'akamo muteye turumva inyigisho ariko n'ikintu cyohinduka mu mitima y'abarundi akamo mwotera abategetsi eka n'abanyagihugu muri rusange duga ku ijambo mu kanya gato umunota umwe
agomba eh, mubwire umugenzi pascal ariko kuza aravuga ngo abanyamahanga tumaze imya- mu burundi tumaze imyaka mirongo itanu n'itanu n'itanu n'itandatu twikukiye tumaze kuronka abakuru b'ibihugu barenga umunani kuva kuri micombero gushika kuri eh, urongoye igihugu bupetero nkuru nziza ariko twaguma tuba turavuga ngo abanyamahanga abanyamahanga tuba twoba tumaze iki tuba twikukiye gute tuba twigenga gute kuko kwikukira ni ukumenya gutwara igihugu cyawe ibibazo bihari ukabitorera umuti niba kuva kuri ba micombero kugeza iki gihe bidateze dushoboye twakwikukira twakwigenga Yego, me- nta bihari mu kanya gatoyi akamo mwotera abantu bavuze bati kubisikanya ku butegetsi ata ngorane ziraba alterenance eka ibyo biteza kuba mu migambwe bikaba no ku rwego rw'igihugu umuntu akumva ko atari imana mu gihugu hariho abandi bantu babishoboye mu njya make rero novuga nti uyu ku bw'imana ni uku bw'imana ariko aravuga ikibazo gihari ni uko abantu bakumirana hari ni kubera twese duhanze amaso ya leta imwe umuti rero ni uko hazotegurwa umugambi nyamukuru w'iterambere uwo mugambi nyamukuru w'iterambere uyu ukigishwa mugambi abanyagihugu, w'iterambere ni mu- ukarondererwa amafaranga hanze n'umugambi Abanyagihugu benshi bafite bashikirije bizosohoka.
ariko Aha ndabona wagiye mu nyine ngiro, guha akanya ubukuru abandi turi tukavuga- kumwe mushikana Leonce reka duha akanya abandi turi kumwe mahoro anise mu kanya gato umunota umwe namwe mugire icyo muvuze ko byashikirijwe nakubw'imana cyane cyane akamo mwotera abategetsi n'akamo mwotera eka abarundi kugira ngo imitima ihinduke duga ku ijambo
Eh, eh, inkino nshasha eh, ndetse tumaze iminsi kumva ko igomba kwigishwa nk'uko eh, yoja koko abantu bagira inkino nshasha igituriye kikavaho eh, kunyonyeza igihugu bikavaho hanyuma abarundi bakaza mu ishuri bose tugagabanya imbyaro hanyuma amategeko reregre de je muri politike zikubahirizwa no mu bindi bintu byose ubutungane bukiganza ibyo mbona bishobora kuzana amahoro.
e, mushiya ntahe namwe e, me pascal nduwimana akamumotera abategetsi reka n'abarundi muri rusange kugira ngo iyo mitima ize yahinduka koko duga ku ijambo
yego ngira mvuge mu masegonda mirongo itatu kandi mvuga ibi- ibi- ibintu nka bine icya mbere rero akamo ni gukunda igihugu icya kabiri dukunde igihugu icya gatatu dukunde igihugu icya kane twubahe imana murakoze murakoze ndabona leonse yataronse akanya ko gushikiriza nawe nyene akamo duga ku ijambo amasegonda mirongo itatu leonse
akabo ni uko abarundi twese twokumva yuko eh, tungana imbere y'amategeko turi bamwe tukumva yuko iki gihugu kiza uburundi ari intwari ya demokarasi iha ijambo umunyagihugu i- ituma umunyagihugu yishyira akizana akabaho neza mu gihugu cyamwibarutse hama tugateza imbere igihugu na akamo rero gaterwa abari ku butegetsi kagaterwa imigambi kagaterwa no mu mashyirahamwe yigenga abatwara n'abanyagihugu ibyo bose babyumvise bizoca twogorora leonce ngendakumana icegera c'umugambwe eh, sawanya frodebu nigeze kuba umukuru w'umugambwe Eh, ndagushimiye cyane rwose ndagushimiye nawe mushiya ntahe mahoro Eh, anise eh, umuhanuzi bukuru w'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ajejwe guhanahana amakuru turagushimiye nawe emi pascal umukuru w'ishirahamwe eh, umukuru eh, w'ishirahamwe eh, yitwa ministère africain de compassion turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye iki kiganiro cyacu tukaba rero tubifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese